radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi na fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye muri repubulika ya demokarasi ya kongo abadepite bo mu ntara zose uko ari makumyabiri n'esheshatu bamaze amezi atandatu badahembwa umutungo w'igihugu ntabwo wagombye gushirira ikinshasa bakagombye kureba n'amaprovensi kugira ngo ibyemejwe muri constitution mu tegeko nshinga bikomeze kugira icyo bimarira abaturage n'uturere twabo Depute Jean Bosco Sebishimbo mu ntara ya Kivu ya ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi guverinoma yafunguye abantu hafi igihumbi na magana arindwi bari bafungiye muri gereza nkuru ya Makara mu murwa mukuru Kinshasa mu Burundi inteko ishinga amategeko ivuga ko gutunganya imishahara y'abakozi ba leta buri kwezi bikorerwa hanze y'igihugu Rojisiyeri harura imishahara irenda kuja guharurirwa mu kindi gihugu hari ugutakaza ubwigenge iki rero bamukidusigurire neza Sabine nta karutimana ikigera cya mbere cya perezida w'inteko nshinga amategeko y'u Burundi mu Rwanda turagaruka ku itegeko rishya rigenga umuryango ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isa indwi gushika isa indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
muri repubulika ya demokarasi ya kongo abadepite bo mu ntara zose uko ari makumyabiri n'esheshatu bamaze amezi atandatu badahembwa abagize inteko z'intara zagombye gutangira ku itariki ya mirongo itatu z'uku kwezi batangaje ko uwo muhango utazaba navuganye na depute jean bosco sebishimbo wa kivu ya ruguru ambwira uko ikibazo giteye nibyo koko murabizi ko mwabonye itsinda ry'abadepite b'intara boherejwe i Kinshasa mbese kujya kureba ubuyobozi bw'i Kinshasa kuko bumaze mbese amezi atandatu ubu akaba ari ukwezi kwa karindwi budashobora kugira icyo bumarira inteko cyangwa se pararema za province ubwo rero mu rwego rwo kuvuga bati bagiye gufungura tariki mirongo itatu nyamara bakaba bamaze natwe turimo ubu nanjye ndi depite wa province ayo masamble yose akavuga mbese gazashobora gukorera abaturage gate nyamara gadashobora kubona za kode fonctionnement cyangwa se uko inteko yashobora gukora ndetse hakaba harimo n'imishahara y'abadepite ba province iyo niyo declaration mwaje gukurikira kara gatsinda gahagarariye ayo masambure yose makumyabiri n'atandatu ya kongo uko mwababonye bahagaze kinshasa mbese bahamagarira ubuyobozi bwa kinshasa kuvuga ngo nyamara umutungo w'igihugu ntabwo wagombye gushirira kinshasa ahubwo bakagombye kureba n'amaprovensi uko amaprovensi gabayeho kugira ngo mbese ibyemejwe muri constitution mu tegeko nshinga bikomeze kugira icyo bimarira abaturage n'uturere twabo mbese nk'umudepite umaze amezi atandatu adahembwa ni iki byica ku mikorere ye ya buri munsi n'abarimu hari igihe aho ngaho muri repubulika ya demokarasi ya kongo bamara n'umwaka badahembwa
icya mbere nakubwira umunyamakuru ni uko itegeko nshinga riravuga ati kugira ngo umushinga ntahe umudepite watowe kugira ngo ashobore gukora imirimo imirimo ye ni ngombwa yuko leta imushyira mbese mu makondisiyo meza yo kugira ngo ashobore gutunganya imirimo ye imirimo y'umudepite rero murabizi depite ashinzwe gushyiraho amategeko depite ashinzwe kuvugira abaturage depite ashinzwe gukurikirana niba inzego za leta umutungo bayobora buja mu bikorwa remezo kugira ngo bigirire akamaro abaturage cyangwa se bisubize ibisubizo bisubize ibibazo by'abaturage nk'ibibazo by'amazi meza ibibazo mbese by'amahanda ibibazo by'ibitaro ibibazo by'amashanyarazi ibibazo byinshi iyo adahembwe ni ukuvuga kugira ngo azashobore gukurikirana cyangwa se mu gifaransa baravuga ngo gukontorora uko abayobora umutungo wa leta bakora biramugora kuko ntiyashobora kujya mu mirimo nk'iyo ngiyo kandi nyamara atahembwa none se nkawe watowe nka depite w'intara ya kivu y'amajyaruguru kuba hari abaturage benshi bavuye mu byabo kubera intambara kudahembwa hari ingaruka byagize ku mikoranire wagiranaga n'abo baturage no kubitaho
icya mbere nakubwira bituzanira nk'ingaruka zitari nziza wenda turi muri provensi muri leta de siyeje icya mbere ndaza kukubwira ni uko murabona kenshi ntabwo tukivuga ngo tubahe amakuru ku maradiyo kubera ko tutakigira ubudahangarwa ni ukuvuga leta de siyeje mbese yatwambuye imbaraga abaturage baduhaye kugira ngo dushobore kubavugira ikindi nakubwira ni uko mbese uko nanjye nagombye kugira icyo nafasha wenda nk'umuturage urabizi turi hafi y'abaturage bacu inkambi ziratuzengurutse niba aje kunsura mu rugo akambwira ati umwana yarwaye akambwira ati yaburaye ngo urumva ikibazo nk'icyo ntabwo dushobora kugisubiza kuko tudafite ukuntu twagikemura depite jean bosco sebishimbo wo mu ntara ya kivu ya ruguru ndagushimye cyane ku bw'akakanyo uhaye ijwi ry'amerika murakoze tukivuga kuri repubulika ya demokarasi ya kongo guverinoma yafunguye abantu hafi igihumbi na magana arindwi bari bafungiye muri gereza nkuru ya makara mu murwa mukuru kinshasa inkuru irambuye vedaste ngabo uyu muhango wo gufungura aba banyururu bari bafungiwe muri gereza nkuru ya makara wagenzuwe na minisitiri w'ubutabera muri kongo kosite mutamba watangiye saa munani za kumanywa kugeza saa mbiri za nijoro wibanze ku mfungwa zirwaye cyane nk'uko byagaragaye kuri televiziyo y'igihugu zimwe muri izo mfungwa zurizwaga amabisi azijana iwazo abandi nabo boherezwaga kwa muganga minisitiri w'ubutabera yabwiye itangazamakuru ko kurekura aba banyururu biganjemo abagwayi biri muri gahunda yashyizweho na leta yo kugabanya ubucucike bw'imfungwa mu magereza yo muri kongo ijwi rya amerika ryavuganye n'impuguke mu by'amategeko cedric muyobo kuri kinshasa wari muri komisiyo yari isanzwe ikurikirana uko bamwe mu banyururu bafunzwe bafungurwa nabonye abantu benshi babyita amnisiti abandi bakavuga ngo ni clemence bishatse kuvuga ngo ni imbabazi ariko iki twe twacitse ngo niko cyitwa mu mategeko ni mu ngingo ya mirongo itatu na gatanu mu itegeko muri code penale ya congo havugamwo amakondisiyo kondisiyo ya mbere bavuga imyitwarire y'umunyururu kondisiyo ya kabiri bavuga ubuzima bwe ni ukuvuga ngo ni sante kondisiyo ya gatatu bavuga nk'abantu bari muri za bukuru cyangwa se bafite imyaka ikuze n'abatwite ibyo ni ibintu umuntu yogenda avuga ngo nizo kondisiyo bagiye bashingiraho ugasanga hari ababigiramo uruhare hari icyo bita les autorités de consultation barimo nka ubushinjacyaha bwa gisivire haba mu gisoda bakareba ubushinjacyaha bwa gisoda auditora militaire hakaba direteri wa gereza hakaba na guverineri cyangwa intumwa ye abo ngabo ni abantu barebwa kugira ngo bagire inama batanga ku kurekura umuntu runaka hakabaho abayobozi noneho babifataho ibyemezo ni minisitiri w'ubutabera ari uyu nguyu constant mutamba turimo dushimira hakaba nanone na minisitiri wa defense ku bijyanye n'abasoda uko niko byarekuwe muri gereza nkuru ya makara irimo imfungwa zirenga ibihumbi cumi na bitanu kuba leta ya kongo yafunguye abanyururu igihumbi na magana atandatu na mirongo inani na batanu imwe mu miryango yagize amahirwe yo gufungurwa kw'abavandimwe babo yakiranye ibyishimiye inkuru felix rugayi ni umwe mu barimu muri kaminuza yo mu minembwe akaba na muramu wa dogiteri sebiteri korazari wari umaze umwaka afunzwe nawe yakiranye umunezero ifungurwa ry'uyu mugabo muri kino gitondo twakiriye inkuru nziza itunejeje ko dogiteri lazare sevitereko ko babashije kumurekura aho yari agize umwaka urenga afungiye muri purizo santarare ya makara yari amaze umwaka afunzwe kandi arengana twaratatse dutakira leta ya kongo kimwe n'abandi benshi barengana tukaba dushimiye cyane ubutabera bwa kongo kubera ko bwakoresheje icyo nakwita ngo ni sagesse bakaba babashe kumenya ko yarengana muri iki gitondo bakaba bamurekuye kubw'umunyamategeko inosante zijyayo uri mu rugaga ruburanira abahima abatutsi ndetse n'abanyamurenge bo muri kongo arashima uburyo ubutabera bwa kongo buri kubahiriza uburenganzira bwa muntu rero kubona iki cyemezo cyafashwe turashimira inzego z'igihugu zabigizemo uruhare na n'umuntu wese uri wese wabigizemo uruhare kandi tunashishikariza kugira ngo nanone uyu mugambi ukomeze kugira ngo n'abandi bose banyekongo cyangwa aribo bose bazira ubusa bazira akarengane nabo ko barekurwa rero tukumva mu rugamba rukomeje rwo gukomeza gutakamba cyangwa se gukora advokesi duhamagarira leta yacu ya kongo kugira ngo ishimangira amategeko ikomeze yubahiriza amategeko kuko nibwo buryo bwonyine bwo kuzana amahoro arambye uyu mugambi wo kugabanya ubucucike mu magereza muri kongo watangijwe na minisitiri w'ubutabera konsite mutamba watangiye mu kwezi kwa karindwi k'uyu mwaka icyo gihe muri gereza nkuru y'amakara hafunguwe abanyururu magana ane vedatse ngabo ijwi ry'amerika uvira
mu burundi inteko ishinga amategeko ivuga ko gutunganya imishahara y'abakozi ba leta ya buri kwezi bikorerwa hanze y'igihugu abadepite barasaba guverinoma gushakira umuti iki kibazo inkuru irambuye tiyeri ive ndayishimiye ese turabuze abahinga b'abainformatise b'inzobere bashobora kudufasha noneho igihugu ntigeze kirahombera uravye imyaka kimaze cikukiye nticobandanya gihereza ivyerekeye ingene amahera ya leta atunganywa tukabihereza abanyamahanga abo ni bamwe mu bagize inama nshingamateka y'uburundi aho bari bamaze gushikirizwa icegeranyo cakozwe n'abashingamateka bagize umugwi wamaho ujejwe iby'ubutunzi ku bijanye n'uko ibikorwa byo guhemba abakozi ba leta n'ibindi bikorwa mu bushikiranganji bujejwe abakozi n'akazi bitunganywa hagushika bishikiriye abo bitunganirizwa ari bo bakozi nk'uko biboneka muri ico cegeranyo ni uko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi gushika uyu munsi ni ukuvuga imyaka cumi n'ine iraheze ibikorwa byo gutunganya imishahara y'abakozi ba leta mu burundi bikorwa n'abanyamahanga bakanabihemberwa amafaranga menshi cyane nk'uko byashikirijwe n'abo bashingamateka impungenge rero zabaye nyinshi mu bagize inama nshingamateka aho bavuga ko ubwigenge bw'igihugu bwahonyanzwe cyane kuko abanyamahanga batari bakwiye kumenya uko abakozi ba leta mu burundi bahembwa ndetse akaba ari nabo babitunganya ubwo umushikiranganji veniste muyabaga atwara ubwo bushikiranganji yari yahamagawe kuri uyu wa mbere mu nama nshingamateka ngo yishure kuri ico kibazo ndetse n'ibindi bihanze abakozi b'ubwo bushikiranganji abagize inama nshingamateka bamubajije ikibura ngo uburundi bwitunganiriza ibijanye no guhemba abakozi bidaciye ahandi turabona yuko hari abahinga babikoresha bari mu gihugu ca tunisiya mu gihugu c'uburundi uko tuzi kingana twe turabuze abahinga b'abainformatise b'inzobere bashobora kudufasha abo bashingamateka banavuga ko ubwigenge bw'igihugu bwahonyanzwe ku bijanye n'ingene guhemba abakozi bitunganywa bigakorwa n'abanyamahanga jewe ndavyita ubwigenge bw'igihugu bwahonyanzwe indi myaka myinshi kuko ndabona yuko ari ibintu bihera nko muri myaka ibihumbi bibiri na cumi ibi jewe mbere nkabibonamwo ko umengo hariho abakozi bamwe bamwe bo muri muri ibi bisata baba babifisemo inyungu ikindi bavuga ni uko batizeye neza iyo porogaramu ikoreshwa mu guhemba abakozi bagendeye ku biharuro babona muri ico cegeranyo basaba ko vyokurikiranwa vuba kuko harimwo ubusuma ku gihugu ibiharuro twabonye muri iyi raporo birateye ubwoba insiguro batanze ngaha muri raporo irateye ubwoba ko bokubwira yuko uwo mukozi biyumviriye yuko yatanguye akazi mu mwaka w'amajana abiri na gatatu iyo rogisiyere mwumva mwoyiha icyizere kimeze gute idashobora kumenya yuko atamukozi ashobora gukora imyaka igihumbi n'amajana umunani na mirongo ibiri kuri ico kibazo icegera ca mbere c'uwurongoye inama nshingamateka sabine ntakarutimana nawe avuga ko ubwigenge bw'igihugu bwahonyanzwe yaciye asaba umushikiranganji ajejwe abakozi gusigura ikiriko kirakogwa kugira ngo imishahara y'abakozi nisubire gutunganywa n'abanyamahanga ca rogisiyeri harura imishahara irenda ku- kuja guharurirwa mu kindi gihugu hari ugutakaza ubwigenge iki rero mukidusigurire neza mbere munatubwire n'ivyo muriko murakora kugira ubwo bwigenge bw'igihugu vy'ukuri bugaruke ngaha mu gihugu kuri ico kibazo umushikiranganji veniste muyabaga atwara ubushikiranganji bujejwe abakozi n'akazi yemeye ko habaye amakosa akomeye akaba yasiguye ko hari ibiriko birakogwa kugira ngo gutegura imishahara y'abakozi bive mu minwe y'abanyamahanga ku neza y'igihugu turiko turagerageza kugira by'ukuri abarundi kandi nk'uko babibarira ati nta ba informatisi urundi bufise turabafise kandi baciye ubwenge ubwo bwi- donc iyo mishahara igakorerwa igakurikiranwa kuva tugitanguye kuyikora gushika ishikire beneyo ata muntu n'umwe wo hanze acishimwe ukuboko turafise proje yitwa pafen iriko iradufasha umushikiranganji veniste muyabaga avuga kandi ko mu masezerano yari yakozwe mu gushira mu minwe y'abanyamahanga ico gikorwa co gutunganya imishahara harimwo kwigisha ubuhinga buzwi nka informatike mu rurimi rw'igifaransa abarundi kugira ngo bazoce babyikorera mu yindi myaka ariko bikaba bitakozwe ivyerekeye iyo logiciel mu makontra yakozwe yakozwe abatunisien abainformatisiyo muri tunisi ariko muri iyo soko nyene hari hategekanijwe yuko haca haba kwigisha abahinga b'abarundi harabaye ico nokwita amakosa ubwo bumenyi ntibwabaye bugitangwa icegera ca mbere c'uwurongoye inama nshingamateka sabine ntakarutimana yaciye asaba ashimitse uwo mushikiranganji gukurikiranira hafi itangwa ry'iryo soko ko hatoba harabayemwo inyungu za bamwe bityo abazofatwa babihanigwe kuko habayeho gushira igihugu mu kaga yasabye kandi ko ubwo bwigenge bw'igihugu bwahonyanzwe bwogarukanwa mu gihe ca vuba iruhande y'ico kibazo co gutunganya ibijanye n'imishahara y'abakozi ba leta abashingamateka bagarutse kandi cane no ku bibazo bijanye no gutunganya abakozi ba leta bidakorwa neza ibibazo by'imishahara itangana aho usanga abafise amadiploma ari hasi bahembwa amafaranga menshi kurusha abafise izo hejuru abahembwa badakora abahembwa imishahara ibiri ni ukuvuga abahembwa kabiri mu kwezi kumwe bahembwa na leta imwe n'ibindi bitandukanye birimo kudakora neza muri ubwo bushikiranganji bujejwe abakozi inama nshingamateka ikaba yasabye ubwo bushikiranganji gutorera inyishu ibibazo bihanze abanywanyi babwo canke bahindura abakozi bose babukoramwo kuko hari byinshi bidatunganye Thierry Vendayishimiye ijwi ry'Amerika Kigali
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda itegeko rishya rigenga umuryango ntirivugwaho rumwe n'abantu batandukanye bamwe baravuga ko nta nkumi cyangwa umusore bagombye gusaba gushyingirwa afite imyaka cumi n'umunani kuko baba bakiri bato abandi barabishyigikiye n'itegeko ryasohotse mu igazeti ya leta mu mpera z'ukwezi kwa karindwi umwaka inkuru irambuye eric bagira ubushamu ni itegeko ririmo ingingo irebana no gushinga urugo ku nkumi n'abasore aho isobanura ko abujuje imyaka cumi n'umunani y'amavuko bashobora gusaba gushyingirwa byemewe n'amategeko mu gihe bagaragaje impamvu ziswe ko zumvikana ibi byose ariko ntibikuraho ko imyaka yo gushinga urugo yemewe n'amategeko ari makumyabiri n'umwe ijwi rya amerika yaganiriye n'ingeri zitandukanye kuri iyi ngingo niyo igena rusiya w'imyaka makumyabiri atuye mu murenge wa base i rurindo uyu yatwite afite imyaka cumi n'irindwi uwamuteye inda azitirwa no kuba icyo gihe niyigena yari akiri umwana kuri we itegeko riziye igihe banumva mwaragize neza kuko hari ukuntu wenda umuntu yabaga yahuye n'umuhungu akavuga ati umuhungu akamubwira ati si ubu nta kundi kuntu twabigenza ubwo nyine iba agumye iwanyu ariko ubu ngubu yagukunze ahita avuga ati vuye dusezerane twumva rwose mwagize neza evariste nsengimana y'imyaka makumyabiri n'itatu nawe atuye kuri base akora umurimo wo gutwara abagenzi ku igare ibitekerezo bye bihabanye kure n'iby'uyu twafata nka mushiki we ese umuntu umukobwa wa cumi n'umunani yashinga urugo koko Oya, u- wamusiga mu rugo ugasanga yakoze iki kaba akiri umwana ni wa wundi ibi- urugo rukomera ugasanga muraburayararise ako makumyabiri n'umwe abajijutse abazi ko byose bigomba gushakishwa nimba byanze biba byanze uratekereza kuzashinga urugo ku myaka ingahe uzaba ugeze ku icumi ni nka mirongo itatu ibyo nzaba ngezeho nibiba byanze nta n'uwo nzazana umusaza boniface baryorak w'imyaka mirongo irindwi n'ibiri atuye ikarenge mu karere ka rwamagana ibitekerezo bye kuri iyi ngingo byuje amakenga kereka abafite ababyeyi bafite ubushobozi kuko umusore w'imyaka cumi n'umunani adafite ababyeyi bafite inkunga n'ubu atashinga urugo yakwiyubakira inzu ati amafaranga yakura ku cye ruvanye nta kibazo cyaba kirimo ariko afite ubushobozi bw'ababyeyi naho umusore wenyine w'imyaka cumi n'umunani nduba kubaka urugo byamugora ijwi rya amerika yanahaye ijambo mu karere ka gakenke mu murenge wa muhondo akagari ka ruganda umugabo n'umusaza birinze kuduha imyirondoro yabo bararwanya iyi ngingo bivuye inyuma abenshi bata amashuri bakajya muri iyo metero ntabwo ari byiza nibashakane bakuze bazi icyo gukora umwana ashaka azi icyo gukora ati ishuri yaze kurongora nanone bibaho ku myaka cumi n'umunani ku mwana wiga bakiga aba atari yagera no muri kaminuza koko kandi niba abana tuzabaraga umurage wo kwiga hanyuma tubahe n'umwanya wo kujya kwishakira abagabo n'ufite ubwenge Amashuri bayadasha ari byo ahaye umwanya kwiga bireke
baba nk'imba bakaba basenzanya bahabanye na mugenzi wabo damascene mbarubukeye w'imyaka mirongo itandatu n'ine y'amavuko uyu ukorera ububaji muri santire ya gakenke akomoka mu karere ka nyaruguru mu murenge wa ruhero iyo umukobwa atinze mu bukumi akuriramo no kuba yatwara inda ariko bibayeho ngo bagabanye babigize hino ashakire mu buto bakimuharaye mbona byaba ari byiza cumi n'umunani aba yamaze gutekereza ndetse aba atarata umutwe ataranabona ibibi byinshi n'ibyiza byinshi ngo ashyiremo guta umutwe umwari jeannette dusengimana w'imyaka makumyabiri atangiye kwiga kaminuza uyu wa mu karere ka nyarugenge kanyinya asanga hari ibitumvikana mba numva bidakwiye abantu bakagombye gushakana bakuze nta kuntu umuntu nyine yajya gushakana akiri umwana nawe bakimurera aba baba bagomba gushakana bakuze nyine bazi ibyo bagiyemo ariko nyine iyo bakiri abana mba numva batarakura neza uyu mugabo nawe wo mu karere ka nyarugenge ntiyiyumvisha ukuntu iri tegeko ryatowe umwana w'imyaka cumi n'umunani ntabwo aragira ubushobozi bwo kuba yabasha kumerita inshingano z'urugo haba umusore haba umukobwa baba bakiri bato cyane ntabwo ari byo ntabwo mu rwanda baritora ibyo ntibibaba kandi ryaratowe ntabwo aritoye ntabyo tukaba tugeze ahantu habi ntabwo bibaho mu rwanda umuntu waba waritoye aba afite ikibazo keretse muri bya bisaza biba mu nteko bishaje igihe cyabo bagitwaye neza nubwo baba bagiye kwangiza igihe cyacu nyuma yo kumva ibitekerezo by'abaturage batandukanye ijwi rya amerika ryashatse umunyamategeko louise mukashema wo mu muryango legal aid forum ritanga ubufasha mu by'amategeko uyu yagize uruhare mu ishyirwaho ry'iri tegeko avuga ko iri tegeko ryateguranywe ubushishozi kuko rireba ingeri zose yatubwiye zimwe mu mpamvu zatuma hari abemererwa gushyingirwa ku myaka cumi n'umunani ashobora kuba bamuteye inda ni urugero kuko nizo mpamvu zagiye zigarukaho niyo mpamvu dufatiyeho nk'urugero akavuga ati twebwe turifuza kubana ngo dushinge umuryango mfite imyaka cumi n'umunani wa muntu urwego itegeko ryahaye ububasha nabona iyo mpamvu azayisesengura azabanza arebe ati uyu muntu w'imyaka cumi n'icyenda ugiye kubana n'uyu abanza anarebe niba uwo bagiye kubana afite imyaka ingana ese abo bantu babiri bagiye kubana bafite ubushobozi bwo gushinga urugo ashobora kuvuga ati ese niba uyu muntu atwite koko kujya gushyingiranwa biri mu nyungu z'uyu mwana batwite se niba yiga akazakomeza kwiga umwanditsi w'irangamimerere ku karere niwe uzajya asabwa uburenganzira ku bashaka gushyingirwa bagejeje imyaka cumi n'umunani umunyamategeko mukashema ashimangira ko gusaba ari kimwe guhabwa ari ikindi ku rundi ruhande hari abasanga iri tegeko rizarengera abangavu baterwaga inda zitateganijwe bigatuma bisanga barera abana bonyine kuba iri tegeko ryaragiyeho hari abasanga ari kimwe ariko kandi hanakenewe n'izindi ngamba zitajegajega zarishyigikira nko kwigisha byimbitse ubuzima bw'imyororokere ku rubyiruko itegeko rishya rigenga umuryango ryasohotse mu igazeti ya leta mu mpera z'ukwezi gushize uyu mwaka habyo rusajwi ry'amerika i kigali muganga anisete nzabonimana inzobere mu buzima bw'imyororokere arasobanura igihe gikwiye kugira ngo umuntu yubake urugo ubundi ugendeye ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere bw'abantu ubundi tugendeye cyane cyane nko ku makuru tubana ku ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima batubwira ko abantu bari mu kigero cy'ubuzima bw'imyororokere bwiza ari ukuva ku myaka cumi n'itanu kuzamura ndetse iyo ari abagore bakavuga ko ari ukuva ku myaka cumi n'itanu kugera kuri mirongo ine n'icyenda byumvikane rero ko buriya muri icyo kigero k'umubiri ushobora kuba witeguye kuba umuntu yabyara ndetse noneho akaba wenda yanabaho nk'umugore eh, cyangwa nk'umugabo yego Eh, ariko iyo tugarutse noneho ku mikurire y'abantu mu miryango itandukanye ubona ko hari igihe haba koko ngo wenda navuga ngo kunyurana eh, hagati wenda y'imikurire y'abantu n'abandi ntashobora kubifata nko ku buryo bubiri ubwa mbere ni hagati y'abahungu n'abakobwa buriya tujya tubona ko nko ku bahungu n'abakobwa usanga mu mikurire y'abantu cyane cyane ibijyanye n'imikurire y'ubuzima bw'imyororokere gukora imisemburo ijyanye n'uko umubiri uzakora neza mu bijyanye no gusama no- no no kubyara akenshi buriya igitsina gore gikura vuba cyihuta kurusha igitsina gabo ari nayo mpamvu tubona ko nk'abakobwa bashobora gutangira ikigero cy'ubwangavu wenda nk'imyaka ibiri imbere ho uko abahungu batangira ikigero cy'ubugimbi Eh, ndetse binagaragara ko burya n'iyo ugiye ngo mu muryango nyarwanda usanga nk'akenshi abasore bashaka bakunda gushaka inshuti ku bakobwa baru- barusha imyaka buriya ni iki- kiba kinajyanye n'icyo ko um- umusore yumva yi- yi- yisanga mu kigero cy'umukobwa uri hasi mu myaka kubera ko ko umukobwa yarakuze wenda vuba mu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ikindi wenda umuntu yavuga ni uko eh, iyo turebye nka- nk'umuryango nyarwanda aho dusanga ikigo cy'igihugu cyaburisha imibare kitubwira ko mu miryango nyarwanda hakiri nka mirongo itatu na gatatu ku ijana by'abana bo munsi y'imyaka itanu bagifite ikibazo cy'igwingira Eh, burya abo bana bo ko bafite ikibazo cy'ugwingira munsi y'imyaka itanu biranakomeza bikabagiraho ingaruka eh, no mu mikorere yabo cyane cyane y'ubugimbi n'ubwangavu ku buryo bashobora kujya kuri ya myaka cumi n'umunani ariko ko abakigwingiye ko batakuze neza ku buryo ushobora gusanga imibiri yabo wenda yaba ititeguye neza ku buryo wenda kuko yashaka urugo akaba yabyara neza kuko aba akiri umwana mu bijyanye n'imikorere wenda umubiri ugikeneye gukura niho rero navuga wenda wenda mu magambo make yego mvuga ko ko gushyira gukomeza kwemera abantu ko bakenerwa ku myaka makumyabiri n'umwe ariko ufite imyaka cumi n'umunani nawe yaba mm, ari ngombwa ko ashingirwa akaba yabisaba kuri njye numva nta kibazo kuko ahubwo mu byo bareba nyine bakwitondera kureba mu bijyanye n'imikurire y'umuntu kuko niba koko nta bizazane yagize mu mikurire ye niba umuryango arimo gukora mwitayeho ku buryo bwimbitse kugeraho ko wenda kiriya cyemezo ko wenda kigiye cyafatwa umuntu w'imyaka cumi n'umunani ashyingirwe kuko nanjye nemera ko hari abashyingirwaho ko bagatunga ingo zabo neza kandi bakanabyara nta kibazo ariko hari abo byabaho ko ugasanga wenda biteye ikibazo ubwaho leta irasabwa iki Eh, aha leta buriya hari icyo isabwa ariko buriya n'abantu muri rusange cyane cyane imiryango hari icyo isabwa ni ukuvuga ko buriya kuva iri tegeko ryemewe abantu bagomba kwita ku mikurire y'abantu cyane cyane ibijyanye eh, n'imirire y'abantu ku buryo umwana aza- yajya abona indyo yuzuye hakiri kare agakura neza ndetse no mu muryango akitabwaho n'ibindi byose akeneye nko kuvuzwa kujya mu ishuri ku buryo iyo myaka cumi n'umunani yagombye kujya igeraho ko umuntu yararangije eh, navuga nk'uburezi bw'ibanze bw'imyaka cumi n'ibiri eh, se yari ashobora kuba yarakuze neza ku buryo umubiri we warangije gukura eh, ndetse wenda afite uko n'ukuntu yateganyirijwe mu muryango we ku buryo agiye ya myaka afite ikintu yigezaho kuko buryo gutangira umuryango wo umuntu yagombye kuba afite icyo ashingiraho ubwo rero mu imbere yayo leta eh, ababyeyi imiryango abantu bose muri rusange eh, n'abashyiraho serivisi zitandukanye zi- zita ku bantu bagombye kubishyira mu mu bikorwa kandi eh, bakitondera ko kureba ukuntu abana bose bagera kuri iyo myaka cumi n'umunani kuko barakora ibyo bagomba gukora hakiri kare muganga anisete nzabonimpa inzobere mu buzima bw'imyororokere yavuganaga na eric bagira ubusa ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi intimba y'intore ntiyibuza guhamiriza umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana
dusangira ijambo dushaka agasaro kaburaga muri sanga ku ijwi ry'amerika